iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti turi kumwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ndabona nyine yuko imodoka zitarengana n'abantu batagira amafaranga umuntu batarengana kugeza n'ubu rero n'ubu baracabafata amaze imyaka nka cumi n'itanu ino nta munsi n'umwe n'umwe- nta munsi n'umwe bwumva inkoho ubwo tw'ikintu dusaba abajeje umutekano ahubwo nibakore bakore barabe badukingire ibyo bintu by'ibyaduka biza kuduteza mu ngorane abo ni abaturage batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cy'imuyinga mu burundi nyuma y'amasasu bumvise haraswa hafi y'aho batuye ku kigo cya gisirikare iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo abavumvu muri m- hafi y'intara hafi y'inkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya kuri aya makuru yibanda ku burundi amasasu menshi yarayumvikanye mu gisagara cya muyinga aho amasasu yavugiye hafi y'inkambi ya gisirikari yubatswe muri uwo mujyi abanyagihugu bahatuye byatumye bazindukana ubwoba babaganiriye na radiyo ijwi ry'amerika bemeza ko ubuzima bwakomeje uko bisanzwe ariko hari n'abavuga ko imirimo yabo yahungabanye gatoya baganiriye na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
abanyagihugu bo mu gisagara cya muyinga na cyane cyane ababa muri karatiye ya mukoni bararanye ubwoba bwinshi icyo bubatumye ni amasasu menshi yavugiye mu micyungararo y'ikambi y'abasirikare yubatse muri karatiye ya mukoni byatanguye saa munani n'iminota nka mirongo ibiri abo inkoho ziravuga ziremba munsi ya sekadi yabana inkoho zaravuze zaravuze zaravuze zaravuze nyine twe turaraba ko zohera turabura dusinziriye n'umuryango mugabo umva inkoho irinda ivuga nta mpamvu ushaka kugira burya burya twe twaraye twicaye nyene muri muri karite nyene ya yo- ya mukoni giswahili hose bu- burya burya bare bose bahagaze kweri kweri izo nkoho mugabo i- ineza ihari zaravuze mugabo nta nta bantu zahitanye guhera mu masaa munani ntitugeze turyama Aba- twarara amasasu menshi cyane duca tu- nyine tuguma hanze tuza turayaraba ukuntu nyine agenda uku wavaga aho mu ikambi tugenda uko isasu twagiye kuryama ariko nyine bukeye nyine twumvishije nyine hano kubarabara ata bantu barengana ku bari basanzwe bafata ingendo mu gaturuturu ntibyashobotse nk'uko abanyagihugu bo ku mukoni babivuga imodokari ntizarengana mu bazindutse hafashwemo abatagira uburangamuntu mu gitondo imodoka ntizarengana kugera sizeri ibarabara ryari ryugaye kugira babe neza ko abo bantu baboneka ku barabara hari abantu benshi baraba ku- ba- twari ko turaba kungene baboriza abo bantu baraye batewe umudurumbanyi twebwe ntitwi- ntitwarengana udafite karangamuntu nk'ubu abantu benshi bafashwe kubera batabu karangamuntu bari bitwaje uwuba hafi yayituma ko bakayimuzanira Je ntacyo mfise nkora nirirwa mu rugo ariko nazindutse ndaza hano kubarabara ndabona nyine yuko imodoka zitarengana n'abantu batagira amakaranga umuntu batarengana kugeza n'ubu rero n'ubu baracabafata hariho n'umubanyi w'iyo hiyo bamufashe bumaze guca neza ubuzima bwabandanije ukuri kwamye imirimo yose yariko irakogwa nk'uko bisanzwe mu gisagara ca muyinga hari abakenyezi basanzwe bazinduka hakiri kare kurondera ivyo bacuruza vy'ibifungurwa kuri bamwe uno musi ntibaronse ico bacuruza Eh, mugabo ubu umutekano wifashe neza mbona n'ibidandazwa ari sawa nkanjye ndi umukwafere mbona abakiriya baraza nta kibazo gusa mu gatondo niho urujya n'uruza rwari rwahagaze ata bintu byarengana reka twabona yuko mpenga birayangaye mugabo ubu ni sawa umutekano ni wose abantu bagiye kurengana ariko hari hamaze guca ata muntu yoba akija kurenga aronze kurondera ibintu nka twebwe tuba dufise ubuzima butoyi biragoye kugira urengane hamaze guca uze kurondera ubuzima hanze kurondera ivoka ibyo duhuye ibyo ari byo byose bishobora kundaza bikanyiriza bikandaza nkabiro- ndabibonye nkabigura mugabo urumva ntivyabaye bigikunda ko umuntu aja mw'ibarabara kurondera kandi urumva n'ababizana nta kuntu bari kubizana bamaze kumva iyo babizana ata nzira zihari zo kurengana bivanye n'imyaka bamaze mu gisagara cya muyinga abaganiriye n'ijwi rya amerika bose bemeza ko batari bwigere bumva amasasu nk'ayaraye yumvikanye muri ico gisagara basaba abajejwe umutekano kongereza inguvu kuva ma- maze imyaka nka cumi n'itanu ino nta munsi n'umwe ndu- nta munsi n'umwe bwumva inkoho ubwo tw'ikintu dusaba abajeje umutekano ahubwo nibakore bakore barabe badukingire ibyo bintu by'ibyaduka biza kuduteza mu ngorane ata amahoro n'umutekano twari tubuze twari tuyafise ubwo bareke kuyatoba ku gipolisi cy'inyamiramabi imuyinga mu gihe ca saa sita hari abantu benshi bashengereye bifuza kubona abafashwe co kimwe nabo twifuje kuhashika ariko bamwe mu bapolisi benshi bari bahari ntibemera ko hagira uwuhegera twarondeye buramatari w'intara ya muyinga kugira tumenye uko ibintu vyifashe Aline Manirabarusha arongoye iyo ntara yatubwiye ko afatiriwe n'urubanza rwamashikanye mu ntara ya Karusi imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze urakoze tukiri kuri iki gitero cyabereye imuyinga umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi koroneli gaspar baratuza mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yemeje ko icyo gitero kitari kibasiye inkambi ya gisirikare aratangira avuga aho bemeza ko amasasu yaturutse
Eh, ayo masase icyo yoba yavuye ko si ikindi hariho abasirikare basanzwe bakizura nko mu bikorwa byabo bya minsi yose Eh, muri uwo mwanya niho hariho ababumvise uwo mugwi uriko ura- urakizura haba umwe yaciye arasatumiriza ikambi kugira ngo ahagarike abo basirikare ntibabandanye ico gikorwa kubera ubukerebutsi bw'abasirikare bacu baciye bamwihoza yari umurashi w'inkoho imwe baramwihoza amubandanya arasa gushika isaha cumi n'inusu niho abanyagihugu bose hamwe n'abapolisi baciye batangura kuzibira amabarabara n'amayira yose ava muri ico gice cyangwa asohoka ava i muyinga baca bukeye baca bose ba- barakizura bari hamwe igihe cy'isaha cumi na zibiri ibyari bimaze gutorwa ni ibi bikurikira hariho inkoho zine harimo iyoye yarashe zo mu bwoko bwa karashinikov hariho inkono zazo bita chargeur cumi amagrenade abiri muri abo nabo baciye bata izo nkoho bari bafise basanze bari na- na kumwe kuko abanyamuyinga barazinanye hamaze gufatwa batanu kuko babuze isaganizo iyo baje niyo bava ubu u- abo- ubu bakaba bari mu minwe y'inyamaramabi kugira zibandanye amatohoza twibaza yuko bari bafise umugambi wo kwiba mu micungararo babuze abajejwe umutekano kubatesha kuko harashe inkoho imwe gusa nta na kimwe cahononekariye haba ku ruhande rw'abajejwe umutekano ntawakomeretse nta n'uwapfuye eka mbere n'abo o- bariko baridevereza muri ico gice nta n'umwe yakomeretse kiretse abo batanu bamaze gufatwa kandi bose barakomeye ubu rero igikorwa kinini ko hariho abafashwe baraza kuvuga ibyo ari byo ico bari baje gukora mugabo ntitwibaza yuko bari baje gutera ikami kuko abo bantu ni bake cane
reka tuve mu burundi tunyarukire muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishyirahamwe ry'aborora inzuki abo bita abavumvu mu nkambi ya rusenda apikuru barasaba abagira neza ko babashakira imizinga ya kizungu kuko imizinga y'ikirundi bafite cumi n'itanu ngo idashobora kubaha umusaruro mwinshi ni inkuru irambuye rero mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedas ngabo urubyiruko rubarizwa mu ishyirahamwe ryorora inzuki mu nkambi yo mu rusenda rutangaza yuko rwahisemo kuvana amaboko mu mifuka maze rutangiza ubworozi bw'inzuki nyuma y'aho basangiye ubuki bufite isoko rinini muri iyi nkambi tumaze guhunga tugashika ngaha mu nkambi ya rusenda twasanze ubuki atabuhari dusanga uyu mugambi w'inzuki ntabuhari ariko twebwe iyo twazananye ni umugambi usanzwe uhari cyane ku bantu abo amashyirahamwe y'u- y'ubuki bisanzwe bihari iwacu cyane tugeze noro turabyiga ko timboka ata kazi dusanzwe nk'ubu dufise turiko turakora ntitwoba turakora imizinga kuko nka jewe nsubiye inyuma gatonyi sokuru yahora agira imizinga agiye imizinga isanzwe y'ikirundi ca ndabereka ingene twokora imizinga ijya nyine isanzwe ariko igi- ya kijambere ntabwo turayigerako ca duca dukora iyo mitingi isanzwe y'ikirundi tujya mu ishyamba turaca ibiti turayikora kugira ngo turabe ko tworonka ubuki kuko ngaha twasanze atabuhari kandi ubuki nabwo murazi yuko arisanzwe ari nkenerwa cyane cyane ku buzima bisanzwe bikenewe ariko ngaha usanga nta buki bu- buhari usanga nta mugambi hari wo korora inzuki duca turagira uwo mugambi wo kugira turabe ngene twaba turazorora iri shyirahamwe ry'abavumvu rikaba rigeze ku banyamuryango cumi n'imizinga cumi n'itanu rikaba rifite intego yo kuzongera umusaruro w'ubuki muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aho bateganya bwa mbere kuzahakura mu mizinga mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka nyabyenda gisitave ni umuyobozi w'iri shyirahamwe ryorora n'inzuki mu nkambi yo mu rusenda arasaba bagira neza ko babafasha kubona imizinga ya kijambere ndetse n'ibikoresho bijanye n'ubworozi bw'inzuki kugira ngo bagere ku musaruro bifuza ndi umurimyi nkaca nkora n'akazi k'ubuvumbi rero uburimyi n'ubworozi twaravye dusanga ari ibintu bigenda bijana neza kuko iyo umuntu ari gukora kora arima n'ubu- n'ubwo bworozi bw'inzuki aca agenda araraba ingene bishobora kugenda birajana ari ikibanza zoba zi- zizanana akaba ariko arakirabira ngaho kwako kazi rero mu bworozi bw'inzuki twagomba yuko mwe muduserukira mushobora kudufasha muka nimba ari imfashanyo yo kugira nti yo kuduha umuti wo kugira dukoreshe ibiti biba bya kijambere nivyo tubona yuko twosha tuzegeranya neza tuzibona kuko ibiti batubona turiko turakoresha ni ibiti batunda kujisha bisaza n'ingoga kubera n'izo ngorane z'umucanwa ariko ibiti biba vya kijambere birashobora kuduha inguvu kandi biragwiza n'ubuki rero nivyo twagomba mwe muduserukira yuko mushobora kudufashamwo kugira turabe ko twokwiyunga tu- tuze turaronka umwimbu ukwiye nicyo mbona mudufashamo mwe mudushika imbere imizinga dufite n'imizinga cumi n'itanu tukaba tubona yuko tumaze kuronka ibiti bakenda dufite imizinga cyenda iri mu inzuki niyo tumaze kuronka turindire ko nko mu kwezi kw'indwi tugeza gutangura kuraba yuko hari umwimbu tugeza gukuramo kandi hariho n'ikindi tubona mwe mushobora ku- mushika imbere mushobora kudusabira nk'impuzu zo guhakura hari impuzu zikenerwa zo guhakura ubuki ariko ntazo turaronka twabaye turagira gusa kugira turabe ko twaba turaronka ubwo buryo bw'inzuki gusa
ikiranga cy'ubuki gihagaze muri angahe mu rusenda twe turi ko turabugurisha kwa rya cupa rya pirimusi tugurisha bitanu tuburose ibihumbi bitanu kuva aho abagize iri shyirahamwe batangije uyu mushinga wo korora inzuki muri iyi nkambi yo mu rusenda bakaba barasuwe n'ishyirahamwe rya ARD aho ryabemereye ubufasha ariko kugeza ubu amaso akaba yaraheze mu kirere bategereje igisubizo oya gushika uno munsi nta bantu baradutera inkunga ariko igihe twatangura umugambi abo mu ishyirahamwe ri- riraba ingene ubuzima bw'inkambi bugenda ryitwa IRD ryari ryatembereye ishyirahamwe ryacu ry'aborozi b'inzuki ryitwa Association des Apiculteurs de Rusenda mukuru waryo yari yaje ara- arashika arafotora atubwira ko agiye kudusabira inkunga mu gush- mu gushika uno munsi nta kintu turabona turwo rugendo yatugiriye tubamenyeshe ko abakora uyu mwuga wo korora inzuki mu nkambi yo mu rusenda bavuga yuko bahisemo gushira iyi mizinga mu nkambi kubera umuriro wibasira imizinga ibiri mu mashyamba medasenga bo ijwi rya amerika mu rusenda
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe rizwi ku izina rya ministere africain de compassion make mu magambo ahinnye ryateguye igikorwa kizaba mu mpera z'iki cyumweru ku itariki ya makumyabiri n'umunani n'iya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi kwa mbere cyo kunywanisha abarundi n'inshuti z'abarundi mu budasa bwabo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mugenzi wacu oriane tangishaka yaganiye na bwana aime pascal nduwimana uyobora mac yatangiye asobanura ishyirahamwe ryabo n'insanganyamatsiko y'icyo gikorwa bateguye
ni ikivugo twahisemo bita ngo ubumwe mu budasa ni limited za radivesite ni icy'ishyirahamwe make cy'imyaka cumi ni ukuva mu mu bihumbi bibiri na cumi na na gatandatu tugashikana mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ah, twarahisemo iki kivugo kubera ni teme cyangwa ni devise a long terme mugabo twarashatse yuko abantu ko twafata umwanya ukwiye tukamenya ko bidutandukanya ni bikeya cyane ibiduhuza turazi ko ari byinshi cyane niyo ntumbero rero ah, muri iyi somene muri wikende turafite rero iyi kurudade izohuza abanyabujumbura bari mu mashengero yose bari no mu madini yose no mu mashyirahamwe eh, y'abakristo ndetse no mu batari eh, abakristo Mm. none mushinga nduwimana ico ciyumviro co ku ciyumviro kitoroshe mbese co guhuza amadini atandukanye canke abarundi bose muri rusange cavuye kuki niyihe mpamvu yabatumye mutora kino gihe kugira ngo mugire ico gikorane mutange izo nyigisho Ah, bien, ah, twebwe twararaje ah, kuva twikukiye Ah, buri myaka cumi wasanga haje intambara Ah, murazi ko intwaro zagenda zira- zira- zirahinduka Ah, wa- wacu usanga haje intambara ugasanga haje ibijyanye no gupfa amoko imicumba i- i- intara gukumirana ah, canke ah, uko umuperezida wese yafata ubutegetsi ubasanga habaye ibintu twita ko ari ko ari bimaji ibintu by'amasakrifise intambara rero turaje ibyabaye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu eh, nta wavyiyatanda ko vyobaye hanyuma turabona tuti mbega nk'abakirisi iki kintu umenga ni ni nka karanda umenga ni ikintu ca hereditere ah, buri myaka cumi iki turumva ati none twokigwanya nte ubwa mbere turabona tuti turavya abarundi turi bamwe turavuga ururimi rumwe naho haza abantu bakaduhenda ngo harimo abahuta abatutsi abatwa nta rurimi rw'umuhutu nta rw'umututsi canke umutwa uvuye no mu burengero uvuga rumwe no mu buseruko no mu manuko no mu buraruko turabona tuti bino bintu by'ukuri turabona ko ari imyuka mibi eh, kandi turabona ingene twagiye turabaho kera ibyo twize muri kahise ntihagire ubwoko icyo tuzi habaho imiryango ukumva ati hariho imiryango y'abahanza ukumva hariho iy'abaha canke iy'abayogoma canke iy'abagamba abenengwe ariko mugabo ibi bintu vy'abawuta abatutsi byaje kubera ah, abazungu baje bararanye ingene baducanisha ngo mugabo rero twebwe ubunye twararavye turabona muri generation nshasha murabona turi no mu gihe cyiza cy'amasengesho cyo gusenga imana turavuga tuti soke tubagira abantu ko atamoka ariho turakeneraniye umututsi ashaka umutwe umutwe agashaka umuhutu turavomeranira turigana turakorana hamwe turabona ko ataco tuma haba intambara yaba abashaka ibiki canke kanaka ibitandukanye abantu si bike kandi nk'uko mwabivuze amadini ubwoko n'ibindi byinshi zimwe mu nyigisho mugamije gushikiriza kugira ngo zifashe abarundi kunywanya no kunga ubumwe ni izihe kuri mwebwe abarundi bokora iki mu buryo bwobafasha neza na neza mubahanura ko bokora iki inyigisho zanyu zitanga iyihe nzira mu nyigisho z'iwacu turagomba yuko ah, uyu murundi ahantu arabona yuko uyu mwene wabo ko ari mwene wabo by'ukuri ujya mu banki ko ari mwene wabo ah, uyu bigana uyu babana uyu bakora hamwe eh, baba bari no mu nzego kanaka bakabona yuko ari bamwe bakabona yuko ataco bapfa eh, bakabona ko kubaka ko ari byiza bakabona yuko nimba hari intambara ah, ntiyorobanura umuhu- umututsi umuhutu umutwa ntiyorobanura umuporo umukatolika umuyisilamu donc tu- tukabona yuko ko byiza ko twusabikanya byose ah, umuntu arwaye ukumva ko wo- ko uca umutabariza umuntu akenya ukumva ko uca umubutwarya kandi tukavuga yuko intambara si umuti ah, intambara ah, ni ya setani murazi ko ah, igikorwa cy'abadayimoni cyangwa icya satani ko ari ugupikiza ukwica no kuhonya mugabo ko twaronse imana ah, ko twizeye imana nayo yaje ngo itugwize idute duteranye rero turavuga ko tworengera ibi- bino bintu usanga bidu- bidutandukanya bikaducanishamo atampamvu ndetse turakeneraniye n'abarundi turakeneye abanyarwanda tura- turakeneye abakongomani baradukeneye nabo abazungu turabakeneye baradukeneye turakeneraniye twese urumva ni- ni- urumva ni hamwe hose ni teme iri vasite cyane nk'izo nyigisho nyine uvuze muzoshikiriza muzoba muzishikiriza mu buryo bwa nkuko twakwita seminari cyangwa muzogira amasengesho mwigishe bizogenda gute muri iyo minsi ibiri muzoba mwakoranye ku wa gatanu vendredi la 27 hariho na seminere izoba ah, mu masaa saba ni izohuza abapaseri bose mu ba- mu barongo y'amadini n'ama- n'amashengero Ah, izoba ah, yo kubigisha kino kivugo ah, kuko turakeneye ko n'abapaseri bacu ko n'amashengero yacu amenya ko ah, atagukumirana kw'ishengero ko ari iry'imana Ah, bakumva ko bobana nabo bakumva ko bo- ko bofashanya Ah, ni seminari izoba yanahu yanahujije abapaseri n'abarongozi bo mu gihugu hanyuma ku wa gatandatu kuvisa ahandi naho ni igikorane ah, cyo cyo ku- cyo kuri iyo teme kuva isaa saba ah, tukazoshika no ku isaha cumi n'imwe ah, kandi turafite umu- n'umusuku azoba abizi cyane azova hanze azotwigisha hazobamo indirimbo hazobamo ubutumwa bwiza hazo- hazo- hazobamo ijambo ndetse azoba ari nabo mwanya wo wo guhamagara abanyushwe n'amacakubire n'amoko ni- n'inzankano ko bo kwihana Mm.
Donc rero azoba ari porogaramu ari ndende kandi turifuza yuko abanyabujumbura ko bazobizamo ari benshi cyane tujye ku murongo rero twakire abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika twakire ive ive uranyumva ndakumva neza viyange mwiriwe neza ive duhamagaye uri he jewe ndabahamagaye ndi mu ntara ya gitega Mhm, mahoro neza igitega shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro nihore buke buke Eh, uwo mutumire jewe nubwo ntaramubona ndamara imaze nari bimaze iminsi ndamwumva guhera mu bihumbi na cumi na rimwe eme pascali eme eh, ari umwishami na burundi isi afite de la compassion Eh, ku isanzwe birantangaje ko numvise umenga ari mu ijambo ry'imana ni umuntu yamye ari muri politike cyane ndamwika imbere na cumi na gatanu amaradiyo akiriho ni umuntu yamye akora avuga ko abantu bari mu myiyerekano areba migumuko ni umuntu yavuga ko bamye bahambwa- bahabwa urumogi umuntu yamwe avuga ko imigambi iri ku iri muri opposition ni amajambo ama- amajambo aracyariho kuko ziribotirana mu bihumbi na cumi na gatanu yozo ariko ari amatora yatanze n'abantu benshi baza gucunga ni umuntu yamwe avuga no ku byo by'amerika mwaramutumiye ahanga n'abanyepolitike muri bagenda mu baze kuko ijambo ry'imana riravuga ati kimeri shoni twari mu gifaransa ati jove tovomira ati yewe kudashushe cyangwa ntukanye zokuruka none uno munsi dubeye ene pascal yoba yakwiye intambara y'umugambi wa pdf yagera ijambo ry'imana cyangwa aratandukije kuri icyo kibazo mubajije ive umushinga ntahenduye imana araza kubabaza ariko nagira ndabanze ndakubaze nti none abari mu migambwe ntibagomba kuja mu madini kuri mwebwe yego baragira umugabo nk'uyu asanzwe arongoye arahita amukinga akajya mu mugambwe cyangwa akajyana kubera ko ari umunyepolitike w'umunyebwiri cyangwa ari umuntu akaba yegamiye za politiki kuko yarafashe pozisiyo eh, yaravuga ko arwanya abo bavuga batavuga rumwe na bute- n'ubutegetsi barageze kumukurikira ko aravuga na ba leonsi yaje ku maradiyo menshi avuga ko abahunze abasenareze n'ibindi nagira ngo amubaze yuko ahagaze ngaho cyangwa yakwiye umwambaro wa politiki kugira akore ijambo ry'imana eh, cyangwa wari umunyepolitike n'umukiristu ikindi kibazo kigira kabiri mbega abantu bazi ijambo ry'imana basanzwe batandukije nkawe ubona bo bera akarorero urwaruka rw'uburundi murakoze mu muco kuri utwo tubazo tubiri Eh, reka banze akwishyure mbere yuko tuja kundi mutumire mushinga ntahenduye imana ku bijyanye n'ibikorwa byanyu bya politiki cyangwa ibikorwa byanyu byo gukorera imana mwoha umuco ku batwumva uko mubikora ndumva bidabwiwe ku murongo ko telefone ya eme pascal yo yari icitse reka tube twakiriye abandi banywanyi biradiye ijwi ry'amerika mu kanya tumurondera umutumire ku murongo twakire ibrahim ibrahim uranyumva ya ndabumva cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro je nta kibazo mfite ahubwo nagomba gushyikira uwo muntu yatoye icyumviro cyo gu- cyo kwegeranya abantu batandukanye kiva n'amadini muri mwo n'ubwoko muri mwo n'imyana- n'imigambwe muri mwo mukicara hamwe mukayagira ibintu byo biri kuba ikintu kimwe gusa atari ibintu byo kwinubana siva niyo wajya uva siva ni- nu- n'ubwoko bwawe je mbona icyo cyumviro uwo muntu icyo cyumviro yagize ni cyiza ni cyiza cyane rwose siva n'ingene amatapi du- turimo mu burundi ibintu birimo bya po- ibintu bihe- ibihe bibi bya politiki ibintu bihari ibintu byari bikenewe ko abantu bicara hamwe bakaganira kivurana yuko amadini mu burundi hari abapentekote hari abamizirima hari abakatolika hari aba- hari abaki wowe ugasanga abo bantu bose bari muri ayo madini bafite imigambwe ida- idasa mugabo ugasanga bahurira hamwe bagasengera hamwe mugabo iyo bagiye muri icyo gihe iyo iyo- nimba ari igikorane bateguye nimba ari inama bateguye ya- y'amadini y'abantu bose bava bakagera rero mbona ari icyo icyo cyiyumviro ya- yatoye ni cyiza cyane rwose urakoze Ibrahim kuri icyo cyiyumviro umushinga nahe nduwimana yagarutse ku murongo eh, twi- twibutse ikibazo cyangwa icyiyumviro cya Yves igitega yavuze ko abazi mu bikorwa bya politike akabaza ati mbega mwoba akarorero ko mwabibaye muri politike cyane mukaba mufise aho mwari muhagaze mwoba muri ko murafatanya ibikorwa by'imana na politike canke mwogira icyo mumushikirije ego cyane bwa mbere mbanje no no kumushimira na ive ni ku cyumviro ciwe kandi twebwe eh, turakunda umuntu ashikiriza ah, icyo agomba kuko eh, by'ukuri umuntu wese ari no ku mwisanzuro wiwe Ah, twebwe ubwa mbere ah, ariko avuga ngo turi abanyamugambwe mbere yanavuze ko turi muri cndd fdd jewe nari ngoma mvuge yuko by'ukuri eh, arihenze cyane ah, nta mugambwe jewe n'umwe ndimwo yaba utwara yaba udatwara jewe gusa ah, ndi umurundi akunda uburundi kandi eh, nk'uko yagiye avuga ngo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twarashyikiriza amajambo menshi cyane ni by'ukuri twebwe turi amashyirahamwe adaharanira ibyicaro eh, bya politike Eh, kandi twebwe eh, twarabwiye abantu turavuga tuti by'ukuri eh, nitwubahe ati abaganza rero jewe ibyo nababwira ntiwamugira ngo na- na- mbikura mu masezerano ya arusha cyangwa ngo muri ngo constitution ngira ndahamubarire na ive aca haraba kandi ni ni ahantu ni article itazohinduka ubuzima bwose mpaka dupfe mutiro jewe ndiko mvuga ni imigumuko si myiza kubaha abaganza ive ngira ndabyimusomeye neza aca agenda muri bibiliya igitabo cy'abaroma igice cumi na gatatu umurongo wa mbere ashikane kuri indwi arabe ukubaha abaganza icyo ari cyo kuko ngo ukuganza kose kuva ku mana iyo ndiko mvuga rero ni iby'imigumuko si byiza ibyo kugaragariza abaganza ko ari icyaha si ukuvuga ngo mba ngiye muri arusha iyo arusha ah, na masezerano azovaho akazohinduka hakaza ayandi mugabo biri muri bibiliya ikindi nacyo ive aje ah, mu cete ca mbere ca piyeri ca petero arabirabwa igice ca kabiri ku murongo wa cumi na na gatatu ashikane kuri cumi na ndwi aho hose ni biburi ivuga ngo kubaha abaganza ico ari co ca ntagende muri tito igice ca gatatu no- no ku murongo wa mbere arabe rero twebwe make ntitwahamagawe ngo ngo tube abantu b'abanyakajagari b'abagumuka imana niyo ishyiraho niyo ikuraho rero twebwe twaravuze tutugwaruka nyabuna murahendwa era abati satani a- abahaye imogi abahaye impoho ariko arabigisha kwicana ni bibi
uwo ni bwana eme pascal nduwimana uyobora ishyirahamwe make bivuga minisiteri africain de compassion mu burundi akaba rero yavugaga ku gikorwa cy'iryo shyirahamwe ryateguye cyo kunywanisha abarundi n'inshuti z'abarundi mu budasa bwabo igikorwa kiz- igikorwa kizaba ku itariki ya makumyabiri na makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi kwa mbere
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
murarariswe rero muri icyo kiganiro iwanyu mu ntara nshuti mwese turi kumwe mwumvise amakuru twabagejejeho ariko kandi turabana- turanabararikira n'ibindi biganiro byacu amakuru aza kuba saa moya saa moya n'igice ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi tubibutsa kandi n'aho mutwumvira ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukaba mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri tubashimiye rero mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri michael afatanije na innocent kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nongere mbashimire byimazeyo mu izina rya bagenzi banjye kuba mwateze amatwi bararikira kandi ibyo biganiro bya saa moya n'igice ku isaha i kigali mu rwanda n'ibujumbura mu burundi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika